Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byabo byo mu kirundi mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi iri kuwa mbere itariki cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri kumwe na frederic nkurikije bamfatiye ubugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri libiya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu cyongereza ere wayingire poweni sigisi matemu narakibagiwe uyu ni umutama rwabigabo aba mu karere ka muhango avugwa ko ari we munyarwanda afite imyaka myinshi kurusha abanyarwanda bose nk'uko abitangaza ngo ashobora kuba afise imyaka ijana na cumi n'itatu iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ihagarikwa rya aloise habimana arongoye ishyirahamwe frontline defenders hamwe n'inkuru yerekeye isozerwa ry'isiganwa ry'amakinga shampiyona d'afurika byari bimaze iminsi itanu bibera mu rwanda turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize bigirimana muramutse neza aloyize umwanya ni wawe bakoze frederic ndamutse n'abaduteze amatwi ibimenyeshamakuru mu gihugu cy'uburusiya bitangaza ko umuntu yitwaje inkoho yarashe abantu bari bavuye gusenga mu buraruko bw'intara ya kokase ni ya dagesitani yica abantu batanu abandi batanu barakomereka itorokanizo ry'amakuru ry'abarusiya tasi ryatangaje ko ubwo bwicanyi bwabaye ejo ku munsi w'imana hanze y'urusengero ruri mu gisagara cya kiziliyare uwo mwicanyi yaciye araswa n'igipolisi uwo mwicanyi rero yaba muri iyo ntara kandi izina ryiwe ntiryatangajwe nk'uko itorokanizo ry'amakuru ry'abarusiya tasi ribandanya ribivuga umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu watangaje ko ari wo wabarashe ariko nta byemeza washikirije indege ya irani yarahanutse mu misozi yahitwa za gorose mu bumanuko bw'igihugu abantu mirongo itandatu na batanu barimwo barapfa bishirizwa n'itorokanizo ry'amakuru rya irani irina amakuru yo hambere yavuga ko mirongo itandatu na batandatu aribo bari muri iyo ndege iyo ndege yandurutse iva i teherani ku murwa mukuru ejo ku munsi w'imana mu gatondo yerekeza mu gisagara cya yasuje ni mu ntara ya isfahane n'ikirere kingana n'ibirometero amajana atanu na mirongo itandatu ishyirahamwe ritabara imbabare kuri ruje muri irani rimenyesha ko ryarungitse abatabara ariko ibihe byari bimeze nabi ku buryo kajugujugu itabashije kurwa hafi y'aho iyo ndege yasandabiye muri afurika perezida wa leta perezida murambabarira wa zimbabwe emerson munangagwa ejo ku munsi w'imana yaragendeye urugo rw'uwahoze ari umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi morgan vangirayi aheruka kwitaba imana yagiye guhoza umuryango wiwe yahaboneye n'akaryo ko gusaba ko hoba ubumwe mu gihugu mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe barushiriza kurondera ubutegetsi n'inguvu emerson munangagwa yemeye ko leta arongoye izoriha uburyo bw'amafaranga yakoreshejwe mu bitaro hamwe no gushingura vangirayi yishwe n'indwara ya kanseri mu ndwi iheze mu gihugu kibanyi cya afurika y'epfo ikiziga cya vangirayi cyashikanywe ku murwa mukuru hayarare ku munsi wa gatanu mu nyuma kijyanwa mu ikambi ya gisirikare aho kizoguma gushika kuri uyu wa mbere ahatekanijwe ko ababyifuza bajya kumusezera ubwa nyuma hano muri leta zunze za amerika perezida donald trump yarifatiye mu gahanga ibiro by'inyamiramabi fbi kuba bitabashije gufata nkama amakuru byahawe yerekeye umusore w'imyaka cumi n'icyenda aheruka kwiha inkumbi ku ishuri ryisumbuye muri leta ya florida mu ndwi iheze trump abanegura avuga ati batakaza umwanya ku matohoza y'uburusiya bukekwa kuba bwarakoranye n'abanyegereye mu guhungabanya amatora kandi ataco bazokuramo ku munsi wa gatanu ibiro fbi byaremanze ko bitahaye agaciro amakuru byaronse mu kwezi kwa mbere kuri uwo musore nicolas cruz n'umugambi wiwe indwi zitandatu imbere y'uko yica abantu cumi n'indwi ku ishuri ryisumbuye marjorie stoneman douglas ni mu gisagara cya parkland muri leta ya florida mushikiranganje w'ubutungane muri leta z'ubumwe za amerika jeff session yategetse gutohoza ingene ubushikiranganje arongoye hamwe n'ibiro fbi byitabira kamo bitewe n'abanyagihugu iyo baronse rero amakuru y'abafise imigambi yo kwica abantu kivunga nk'ibiherutse kuba tugarutse muri afurika abategetsi ba sudani bararekuye ejo ku munsi w'imana abantu barenga cumi barimwo abatavuga rumwe na leta bari bahagaritswe mu kwezi guheze mu myiyerekano yiyamiriza iduzwa ry'ibiciro muri icyo gihugu abarekuwe barekuwe inyuma y'iminsi itatu ambasade ya leta z'ubumwe za amerika i khartoum ineguye ifungwa ryabo aho yavuze ko bafunzwe mu buryo butubahirije agateka ka zina muntu mu barekuwe ejo ku munsi w'imana harimwo fadlara nasser hamwe na sara nujdala ni bo mu mugambwe utavuga rumwe na leta ya sudani hamwe na amal habani wo mu mashyirahamwe aharanira agateka ka muntu mu ntango z'ukwezi kwa mbere imyiyerekano yiyamiriza iduzwa ry'ibiciro yaraburijwemwo n'igipolisi mu bisagara bitari bike muri icyo gihugu cya sudani indongozi nyinshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi abaharanira agateka ka muntu eka n'abamenyeshamakuru bariko barakurikirana iyo myiyerekano barafunzwe ariko bamwe muri bo bahavuye bari kugwa haheze iminsi mike
urakoze yaroyizi ku makuru hejeje kudushikiriza aroyizi habimana serukira ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho agateka kazira muntu frontline defenders muri afurika mu seruko n'iyamaja epfo yarahagaritswe n'igipolisi cy'uburundi ku munsi wa gatandatu uheze iryo shyirahamwe ejo ku munsi wa mungu ryarasohoye itangazo risaba kuyo mugabo afise ubwenegihugu bw'u rwanda hamwe n'uwundi muntu bafunganywe borekurwa atakirinze gusabwa n'inkuru ya eloge urikaneza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari i nairobi mu gihugu cya kenya mu itangazo ishyirahamwe frontline defenders ryasohoye kuri uyu wa gatandatu mu ijoro ryemeza ko aloyize habimana twari igisata cyaryo muri afurika y'ubuseruko n'ubumanuko yahagarikiwe kuri uyu wa gatandatu nyene ku butaka bw'uburundi mu burengero bw'ico gihugu nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga iryo tangazo rivuga ko uwo mugabo afite ubwenegihugu bw'u rwanda yafashwe ari kumwe n'uwundi muntu berekeza muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ishyirahamwe frontline defenders rimenyesha ko bamwe mu haranira agateka ka zina muntu mu burundi baribwiye ko habimana yahagarikiwe muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura imbere yo gusubizwa ku mugwa mukuru bujumbura ayo makuru iryo shyirahamwe ryahawe yongera ko kandi ko uwo mukozi waryo afungiwe mu iperereza mu gisagara ca bujumbura gushika ubu frontline defenders isigura ko atayandi makuru ahagije rifise ryotanga ku bijanye n'aho aroyize habimana afungiwe canke uko amerewe gusa rimenyesha ko ritewe umutima uhagaze n'ibyamubaye ko we n'uwundi muntu bari kumwe rishimangira ko uwo mwitwarariko riwutewe ahanini n'uko iperereza ry'uburundi ryagirijwe akatari gake guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abaharanira agateka ka zina muntu iryo shyirahamwe risaba abategetsi b'uburundi kurekura umukozi waryo atakirinze gusabwa kubahiriza no gusonera agateka n'uburenganzira bigenga abafungwa n'abanyororo nk'uko biri mu ngingo ya mirongo ine na gatatu akarongo gakitse ijana na mirongo irindwi na gatatu yemejwe n'inama ya bose ya onu yo kuwa cenda ukwezi kwa cumi na kabiri igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani hamwe no kureka gutoteza abaharanira agateka ka zina muntu mu burundi harimwo no kutabakurikirana mu butungane agasakisaki kuri uyu w'imana ed odonavan atwara igisata co gutabara n'imfashanyo muri frontline defenders mu butumwa bugufi bwanditse yabwiye ijwi rya amerika ko aloyize habimana n'umuntu bafatanywe bahagaritswe mu gihe bariko barengana baca ku butaka bw'uburundi baja ibuvira mu ntara ya kivu y'amajepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kubonana n'abaharanira agateka ka zina muntu muri ako karere kugira ngo bavugane ku bintu bitandukanye bihari ubu uyu munsi kandi amashyirahamwe arenga mirongo ibiri haranira agateka ka zina muntu muri afurika y'ubuseruko yatanguje urugamba yitiriye ririsi aloyize habimana canke rekura aloyize habimana ruth mumbi umwe mu batanguje iryo sekeza yabwiye ijwi rya amerika kuri telefone ati nk'abaharanira agateka ka zina muntu nta yindi ntererano dufite twotanga twavuye hasi kugira ngo twerekane kandi ko aloyize habimana afise uwundi muryango wagutse si umunyarwanda gusa nk'uko benshi bavyiyumvira ahubwo ni umunyagihugu w'isi yose uwo mukenyezi yemeza ko hanini icamutumye we n'abagenzi be gutanguza urwo rugamba hari ubutwari habimana adasiba kwerekana mu kazi kiwe ka misi yose mu gufasha inzirakarengane n'amashirahamwe ahandi hagati y'akazi na muntu ayo mashirahamwe ateganya mbere kuri uyu wa mbere kujana urwandiko muri ambasade y'uburundi nairobi rusaba irekurwa rya mugenzi wabo hamwe yoba gifunzwe imbere yo kuja gukorera iryo shirahamwe rifise icicaro mu gihugu ca Ireland mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Haroize Habimana yahoze ari cegera c'umuyobozi w'igisata ca Human Rights ku mugabane wa Afurika yarakoreye yongera atohoza ku mabi n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu vyerekeye cane cane igihugu ciwe c'u Rwanda avukamwo gushika ubu inzego z'umutekano z'u Burundi ntaco zirashikiriza ku bijanye n'ifatwa ryiwe Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu murenge wa ruhango mu karere ka ruhango mu ntara y'amajepfo haravugwa umutama ashobora kuba ari mu bakuze kurusha abandi mu rwanda rwabigabo avuga ko ku ngoma y'umwami yuhi musinga yari umusore uyu mutama avuga ko yarwanye intambara ya kabiri y'isi yose arwanya hitler ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali hasi umutakabonye ni mu gihe cya saa tanu z'amanywa turi mu murenge wa ruhango mu rugo rw'umusaza rwabigabo uyu musaza bivuga ko afite imyaka ijana na cumi n'itatu ashobora kuba ari mu bakuze u rwanda rufite ni muri bake bemeza ko barwanye intambara ya kabiri y'isi nubwo atabona ariko aracyafite ubwenge bwose ntazi imyaka ye neza ariko avuga ko yabyirutse ku ngoma y'umwami musinga dukurikije amateka ingoma ya musinga ihera kuva mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo icyenda na gatandatu ikagera mu igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe ucishirije ko yivugira ko ku ngoma y'umwami musinga yari umusore wasanga yaravutse nko mu gihumbi magana cyenda na cumi bivuze ko afite imyaka hafi ijana na cumi nubwo akuze cyane arakibuka intambara ya hitireri yarwanye bamfatiye i bugande batujyana ubwo ngubwo rero twagarukiye muri libiya bakaduha imyitozo ya gisirikare mu cyongereza eref wayingire foweni sigisi makitemu narakibagiwe Eh, babigishanga ngo iki Eh?
babitwigishaga mu giswahili badusobanurira mu giswahili ngo iki kuvuga ngo foweni no kuvuga ngo genda tambuka sigisi ni makitemu nyine ya gisirikare uragenda u- wabwiwe n'iki ko wageze muri libiya se Na- nabwo ni uko twahamaze igihe tugeze muri libiya intambara y'abongereza n'abadage niyo yari inkazi ubwo rero twebwe rero twari aba- ababonge- ab'abongereza none se wari umwarimu uyobowe nande mu ru- ku rugamba ku rugamba n'uwitwaga sorine yari yari yari umukikuyu none se ko yavugaga mu cyongereza mwarabimenyaga babisobanuraga mu giswahili giswahili wari ukizi nari ngizi igiswahili habari zapo habari ya kushinda twende mzuri salama salama na baada ya salama nuko rero intambara wimazemo igihe kingana iki twabimaze mwaka umwe nta bapfuye mwajyanye mu ntambara barapfuye ntureba n'akaguru kanjye uko kabaye aha ni amasasu ni amasasu ryahise hano naho urarema noneho rihingu- rihinguka hano rira- riramena Eh, ubu iki gisebe kimaze imyaka mirongo itandatu ntikirakira ntikirakira hari uwashidikanya ku mvugo y'uyu musaza rwabigabo ugeranije n'imyaka ishize ariko porofeseri kayishema yohani mariya vianney umwarimu mu ishuri rikuru ry'inderabarezi usobanukiwe n'amateka yatubwiye ko intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda ikageza mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu uyu mwarimu ibisobanuro bye ntibitandukanye n'ibya muzehe rwabigabo watubwiye ko iyi ntambara yatewe n'abadage ndetse n'uwari ku isonga ryabo y'itireri gusa kayishema nk'umwarimu avuga impamvu iyi ntambara yavuye i burayi ikagera no mu bihugu bya afurika ari naho muzehe rwabigabo yarwaniye uko byaje ni ukubera ubukoroni icyo gihe ubudage nibwo bwari bufashe u rwanda n'u Burundi na tanzania naho ubwongereza bugafata ubuganda na kenya naho ububigi bukaba bufite kongo ubwo rero iyo ntambara yaberaga mu burayi byageze aho ngaho iza no mu makoroni y'ibyo bihugu abadage rero barareba kurwana iyo ntambara n'abo babirigi bashyiramo noneho n'abo bategeka abirabura kugira ngo nabo babafashe nyine kurwana uwo musaza we yambwiye ko yafatiwe ubugande ubwo ni ukuvuga ahubwo ngo we yagiye kurwanya hitireri yagiye ku ruhande mbese ubugande bambwiye ko bari bakoronijwe n'abongereza ubwo ni ukuvuga ngo yagiye ku ruhande kuko yambwiraga ati twarwanaga na hitireri twarwanaga n'ifoto ye abongereza nabo bafashe abantu ba- ba- barwanira aha ubwongereza barwanya izo ndugaruga indugaruga zari iz'abadage muzehe rwabigabo nubwo hashize imyaka isaga mirongo irindwi avuye muri iyi ntambara arakibuka byinshi kuri yo twawurwanaga n'ifoto ye ntabwo ari we ku bwite ni igifoto cye cyabaga hariya ki- kireba nk'urusimbi ese mwabaga murasana n'abandi N'aba- n'abataliyani Bari- abataliyani rero baraneshejwe niwo mugani bajya bacamwa na mukono k'amataliyani ngo ngo nayinura mukono k'amataliyani uba imbunda uzi kuyikoraho ar- mfite ka masotari ariko nagakoresha n'ubu munsi nagakoresha uyu musaza watunze abagore babiri uwa mbere yitabye imana bamaranye imyaka isaga mirongo ine yaje gushaka undi arusha imyaka igera kuri mirongo itanu ubu avuga ko afite abana bagera kuri cumi na batatu nubwo we atabibuka uyu musaza rwabigabo nta bundi bumuga afite usibye igisebe afite ku kaguru yakuye mu ntambara ya kabiri y'isi ubundi yemeza ko usibye imibereho mibi imwugarije nta kindi arwara nabyaye ntihinyuzwa na muyigane na- na- na nyiramutarutwa ni benshi ubu se umuntu yavuga ngo ushaje uti imibereho yawe imeze iti imibereho yanjye n'iy'ubutindi ntabwo sinigiye kukubeshya nawe ubundi simba- sinkireba ubu ntiwampereze n'uti ngo nyimenye nshaje nabi nifuza nk'uwampa na- na- naho wampana n'igihumbi nakoma yombi ntungwa n'amata buri munsi litiro n'intunga kubera ko ntakirya cyane iby'ibiryo ntacyo mbyifuzaho cyane iyo mbonye ayo mata mba ngeze hera uwavuga ko muzehe rwabigabo ashobora kuba mu ba mbere bakuze mu rwanda ntiyaba aciye kure y'ukuri nubwo nta bushakashatsi bwakozwe bibigaragaza amateka ye agaragaza ko ari mu bakuru u rwanda rufite asobanura adategwa ko azi ingoma y'umwami musinga akamenya rudahigwa akamenya iya kigeri mu baperezida bayoboye u rwanda kuva rwabona ubwigenge muzehe rwabigabo abazi bose kuva kuri mbonyumutwa kugeza kuri perezida paul kagame asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka ruhango mu ntara y'amajyepfo
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'amakuru ya siporo mu burundi no mu rwanda mu rwanda shampiyona ya afurika mu mukino wo gusiganwa n'amakinga yari imaze iminsi itanu ibera mu rwanda yarasozerewe ejo ku munsi wa mungu mugenzi wacu jean claude munyandinda ari i kigali mu rwanda yarakurikiranye iryo higanwa reka tumutege amatwi
iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Eritrea ubwo umukinnyi Emmanuel Gebre Xavier ukomoka muri icyo gihugu yari amaze kwegukana isiganwa ry'amagare rya shampiyona ya Afurika mu cyiciro cy'abagabo uyu munsi ku cyumweru hasozwa aya marushanwa yari amaze iminsi itanu abera mu Rwanda umunsi wa nyuma wari wahariwe abakinnyi bakuru ndetse n'abatarengeje imyaka makumyabiri n'itatu mu rwego rw'abagabo abasiganwa bazengurutse mu bice binyuranye by'umujyi wa Kigali bakoze urugendo rw'ibirometero ijana na mirongo itanu na bitandatu Emmanuel Gebraxabie yarukoreshejemo amasaha atatu iminota mirongo itanu n'itandatu n'amasegonda makumyabiri n'icyenda aza ku isonga arushije mwene wabo Eyob Metkel wamukurikiye ku mwanya wa kabiri umunota umwe n'amasegonda mirongo itanu n'atatu uwabaye wa gatatu ni umunyarijeriya Azedin Lagab naho umunyarwanda wabonye umwanya wa hafi ni Areruya Joseph wahageze ari uwa gatandatu byatumye ariko ahita yegukana umudari wa zahabu mu bakinnyi bari hasi y'imyaka makumyabiri n'itatu areruya aravuga uko yakiriye uwo mwanya mwiza anagira ibyo asobanura ku mpamvu bagenzi be bananiwe kwitwara neza mu cyiciro cy'abakuru mbere na mbere ndishimye cyane nanezerewe kuba hari indi ntambwe maze kwisumburaho kuko imyaka yabanje ntabwo twajyaga dutwara imidari ya zahabu muri rodiresi none bibayeho muri turayitwaye muri anda twetiri bitwereka ko mu yindi myaka izaza ko tuzajya tunayitwara muri elite ntabwo namenya icyane cyababayeho gusa ni uko gusa igare ni igare ni umukino ni umukino ukoresha imbaraga ejo ushobora kuba umeze neza murabizi ko basiko yari yarabaye yari yaje muri top 3 muri titi ariko uyu munsi ntabwo byabayeho nadiriye twaragerageje gukora mu minsi ya mbere ntabwo igihe cyose imi- iminsi ihora isa kuko igare ni ikintu kivuna ntabwo namenya ngo yari ameze ate kuko igare hari igihe gihura n'ibibazo ugeze muri kompetisiyo kandi wari umeze neza mbere ubwo ngubwo ndakeka ari ibibazo byaje kubabaho bijyanye n'umubiri wabo bigatuma batitwara neza muri iyi shampiyona ya afurika mu mukino wo gusiganwa ku magare yarangiye mu bihugu makumyabiri na bibiri byari byaserutse eritrea niyo yarangije ari iya mbere mu midari kuko yatahukanye makumyabiri harimo icumi ya zahabu ku mwanya wa kabiri haje etiyopiya n'imidari cumi n'itatu irimo itatu ya zahabu u rwanda ni urwa gatatu rukagira imidari icumi irimo imidari itatu ya zahabu mu gusoza iyi shampiyona kandi impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare muri afurika yahaye igihembo umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda aimable bayingana kubera uruhare rwe mu guteza imbere uyu mukino uyu muyobozi avuga ko iki gihembo atari cye wenyine ahubwo ngo ni icy'abanyarwanda bose nabyakiriye neza kuba umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare muri afurika n'abo bafatanyije barabonye ko umukino w'amagare wateye imbere mu rwanda muri iyi myaka mikeya ku buryo u rwanda rwashoboye guca ku bihugu byinshi byari byarakataje mu mukino w'amagare Eh, icyo rero ni igikorwa cyiza twishimiye cyo gukomeza kudutera akanyabugabo nkaba numva rero ari jyewe na bagenzi banjye ntabwo ari ku giti cyanjye jyenyine dufite timu dukorana dufite ubuyobozi budutera inkunga budufasha butuba hafi iyi medaye baduhaye cyangwa se iki iki gihembo ni icyacu twese ni icy'abantu bose ni icy'abakinnyi abakinnyi bacu bamaze iminsi bitwara neza byose rero barabibonye barabishima nanjye nkaba mbashimiye nyuma y'iri siganwa rikomeye ribereye mu rwanda irindi ritegerejwe mu mezi ya vuba ni turu di rwanda izaba mu kwezi kwa munani yari claude munyandinda i kigali ubu naho dukubitire mu burundi twumvirize amakuru ya siporo twateguriwe na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ryitiriwe ikinyobwa primus ryari rigeze mu mpera z'indwi twari turangije ku munsi wa cumi n'icyenda w'ihiganwa inkino zitandatu nizo zabaye ku bibuga bitandukanye kuri uyu wa gatandatu ku kibuga agasaka c'ingozi ngozi city wakiriye atletico olympique y'ubujumbura umugwi ngozi city uri imbere y'abakunzi bawo niwo batahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa bwa atletico olympique kuri stade gitega flambo du centre wo muri iyo ntara wakiriye delta star wo mu gatumba mu ntara ya bujumbura flambo du centre watekereye delta star ibitsindo bitatu ku busa ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore habaye inkino zibiri igihe cy'isaha umunani hatanye mu mitwe buja city na legiones atletique yose yo mu gisagara ca bujumbura buja city niwe watahukanye intsinzi mu gutsinda legiones atletique bitatu kuri kimwe igihe cy'isaha y'icumi naho hatanye mu mitwe interstar na leliere nayo nyene yose yo mu gisagara ca bujumbura interstar niwe watahukanye intsinzi ya kimwe ku busa bwa leliere kuri uyu w'imana habaye inkino zibiri kuri stade rukundo iri muri komine mumba y'intara ngozi mesaje ngozi wakiriye egile noir w'imakamba umurwi mesaje ngozi niwe watahukanye intsinzi ya kimwe ku busa bwa egile noir kuri stade prince rwigwa gasore naho vitaro wo mu gisagara ca bujumbura wakiriye flambo doreste wo mu ruyigi urwo rukino rwarangiye ku nsinzi ya vitaro y'igitsindo kimwe ku busa bwa flambo doreste urwo rukino rwabaye umugwi vitaro umaze indwi imwe gusa wasubiriye kumenyerezwa na gilbert kanyankore batazira yawunde inyuma y'imyaka ibiri abarongoye uwo murwi bamusezereye abakunzi ba vitaro bakenguruka igaruka ry'uwo batazira yawunde ni ukuri ni ukuri nanezerewe cyane kandi nawe uri kuraraba umunezero uri hano ku kibuga kuri sitade nawe urabona yuko ari ibintu biryoshye cyane abantu ntibari bagerutse kuza kuzura muri sitade nk'uku nawe urazi impande n'impande urabona ko abantu ari benshi cyane kandi ikindi cyatunezeje cyane ni uko n'uwo mugwi bawugarukanye ngaha mu gisagara cya bujumbura mbega none ko yawunde yari yarirukanywe ubu ubundi akaba agarutse urabishimira rero abarongozi ba vitaro kubona bamugarukanye cyane rwose cyane rwose ni ukuri bagize icyo bamara cyane wovuga uti rero hari ikigiye guhinduka vitaro igiye gusubirana amateka cyane rwose ubu igiye kuba vitaro ya kera rero hajya bari barayishe ni ukuri ubu igiye kuba vitaro uwo yasubiriye kumenyereza umugwi vitaro nabo nyene yagaragaje umunezero kuri w'imana abakinyi biwe bahejeje gutsinda flambo doreste wo mu ruyigi gilbert kanyankore avuga ko agarukanye intsinzi muri vitaro Eh, ni umunezero mwinshi ndiyumva umunezero kubera eh, victoire ya mbere ngarutse ngaha mu murwi ni byiza cyane ni ukuvuga ko banyakiriye neza mugabo urukino rwo rwo rwari rukomeye cyane cyane mu gice cya kabiri iriya ekipe yakinnye neza batuguye mugabo icyangombwa cyane amanota atatu batangure nanjye dutangure neza kugaruka kwa yawunde muri vitaro ofisi y'ihe nsigo habaye ibintu d'ordre technique ntabwo navuye muri vitaro n'umunsi wari mwe jewe umutima wari uhari igihe cyose nari ngaha cyangwa ndi mu rwanda cyangwa ndi mu uganda umutima wanjye wari uri muri iyi ekipe ubwo bwose nari mu burundi sinigeze nsiba antrenema vitaro sinigeze nsiba kuvugana na perezida wa vitaro n'abakunzi ba vitaro yongize imana gutya perezida aramubwira ati turagusabye ugaruke mu mugwi cyangwa agaruka n'umutima mwiza rwose gilbert kanyankore muzanye iki muri vitaro jewe uko mbitekereza ndeke kubivuga muzobyibonera icyo nzi ni uko nzanye iyindi shusho mwahora mubona ngira ngo niba mwabibonye aba bantu ntimwabaheruka kuri stade uvuga rero ko ubu vitaro igiye gusubira kuba vitaro nk'iya ngeneye hose tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru kuri ubu wa gatatu bitekanijwe ko imigwi ibiri iserukira uburundi mu mahiganwa ya afurika izokina inkino zo gusubiza ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore mu ihiganwa ry'imigwi yabaye iya mbere iwayo muri afurika ridi ya ridike burundi sport for africa uzakira rayon sport wo mu gihugu kibanyi c'u rwanda mu rukino rwabereye i kigali haraheze iminsi umunani iyo migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi ku rundi ruhande naho atagihindutse olympic star uzoba uri wa gadugu gukina urukino rwo gusubiza muri rya higanwa ry'igikombe ca cafe coupe de la confederation mu rukino rwa fazare rwaheruka kubera ibujumbura olympic star wari wanganije ubusa ku bundi na etoile filante wo muri burkina faso bujumbura evariste nzikobanya nka ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza vyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intangamarara ryereka imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika
umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga yise igihugu ca iran igihugu giteye amakenga mu bijanye n'ukwihanganirana hamwe no kurengera ukwishira n'ukwizana mu bijanye n'ukwizera yongeye ko ashimitse yuko ukwishira n'ukwizana mu bijanye n'ukwizera bitifashe neza na gato muri iran abahaniye agateka kazina muntu batangaza ko shamerame isavi umutambukanyi wa victor bert tamraz yahoze ayoboye ishengero ry'abapantekote b'abanye asiriya baba muri iran yakorewe itotezwa rihagaze ku kwemera kwiwe yarabifungiwe imyaka itanu yagirizwa ibyaha bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu mu kwezi kw'indwi umugabo wiwe yaciriwe urubanza rw'imyaka cumi ku byaha bijanye n'ivyo umuhungu wabo nawe nyene bamwagiriza ivyaha vyo guhungabanya umutekano w'igihugu kubera ukwemera kwiwe hamwe n'ibikorwa vya se amuvyara abakurikiranira hafi ibijanye n'agateka ka muntu bavuga ko abahindura idini bakaba abakristu ubuzima bwabo bubandanya kugira migwa mu mwaka uheze harafunzwe abakristu bashika kuri cumi baciriwe urubanza rwo gufungwa ikiringo kirekire itotezwa ryabo mu idini ry'ababahayi naryo nyene rirabandanya ikigo cerekeye agateka ka muntu muri irani gitangaza ko azita rafizade umwigisha w'abanyabahayi yabwiwe ko inzira imwe yonyine yotuma arekugwa ari uko yokwihana agasaba imbabazi kuko aba yaratanze inyigisho z'abanyebahayi ku mbuga ngurukanabumenyi we n'umugabo wiwe paiman kusk bagi bempi basanzwe batanga inyigisho z'ababahayi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagiriwe ibyaha byo guhungabanya umutekano mu gihugu kandi bitwa ko ari umugwi utemewe n'amategeko nk'uko byashikirijwe na Donald Trump ku munsi wo guhimbaza ukwishyira no kwizana mu kwemera no kwizera ku itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa mbere amerika ni intwari mu bijyanye n'ukwishyira n'ukwizana kw'amadini akavuga ati ntitubona ko amerika ariyo yonyine ifise uburyo bumwe bwo kwiyumvira ati tuzokora ibyo dushoboye byose ku kugumya umutwaro wo kugenduza no gushyiraho amategeko yo kurwanya ikumira ry'uburenganzira bwo kwishyira no kwizana mu byerekeye ukwemera muri ako kigoro twizera yuko muri kazoza hazogeraho buri muntu wese azobasha gukurikira icyo umutima umutegetse agasenga bivuye ku kwemera kw'iwe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese mukundira radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira injeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyiza bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabipfurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.